iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira mukoresheje imbuga za interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni murisanga kuri mikoro muri kumwe nanjye edi rwema kuva icyorezo cya virusi ya korona cyaduka mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri urwego rw'uburezi ruri mu zakozweho bitewe n'ingamba zitandukanye ibihugu byagiye bifata zirimo guma mu rugo no guhagarika amasomo usibye amwe n'amwe yagiye atangirwa kuri interineti mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'iyo virusi mu gihe umwaka w'amashuri umaze gutangira mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi benshi mu banyeshuri bazakurikirana amasomo yabo bakoresheje uburyo bw'iyakure cyangwa se kuri interineti ni ikibazo cyugarije ababyeyi benshi biganjemo abasanzwe bakora indi mirimo ubu bagasabwa kongeraho gukurikirana imyigire y'abana babo bari mu rugo hari ababyeyi bamwe bahisemo guhagarika akazi bakita ku bana babo abandi bahitamo kwigishiriza abana babo mu kiganiro muri isanga cya none natumiye bamwe mu babyeyi bagizweho ingaruka n'uko abana babo batagishobora kujya mu ishuri barimo oriyani itangishaka dusanzwe dukorana hano ku ijwi rya amerika uyu afite abana batatu turi kumwe kandi na nezi ya munezero uyu we yahisemo kwigishiriza abana be mu rugo nawe ni umubyeyi w'abana batatu bombi batuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika oriyani itanga ishaka aratangira ambwira ibibazo ababyeyi bahura nabyo kuva gahunda ya guma mu rugo itangiye urakoze cyane edi ndaramukije n'abari baratwumva bose urakoze kuba nawe washyize no mu batumire b'ikino kiganiro kuko ndiko ndaca muri ibi bibazo nk'umumenyeshamakuru ariko nk'umubyeyi nkasanga koko ni ikintu naho nogikora ku ikiganiro ariko ntakibayemo sinocyumva neza ariko ubu ndabibayemo ndabona ko koko ababyeyi bari mu bibazo bikomeye ababyeyi baba muhira bakongera bagakorera muhira bakongera bakaba bahise abana ni ibintu nk'ababyeyi n'ukuri bitoroshe na gato twahuye n'ibibazo bitandukanye aho ikiza cya korona kije ugasanga bidusabye gukorera muhira nka jewe urumva ndi umumenyeshamakuru nk'uko babivuze nkeneye ahantu hatagira induru nkeneye ahantu hatekanye nkeneye imashini zikora neza nkakenera utuntu twinshi nyine dutuma akazi kanjye ndagakora neza ntariko ndajya mu bintu byinshi bindi bimpamagara ariko uri muhira ibyo ntibishoboka uri muhira urumva induru nyinshi abana baragukwega usabwa kubandanya iteka kugira ngo ubashe gufungura ugasanga urazigije ugasanga imashini zirakwamye ugasanga ni ibibazo byinshi cyane ntabyo twari twiteze
oriyane twibutsa bumva ijwi rya amerika ko si umwana umwe gusa ahubwo ufite abana batatu
cyane rwose mfite abana batatu b'abahungu bakiri bato bankeneye umwanya wose naho rimwe na rimwe mfata akanya nkavuga nti ubu mbaye umwigisha simbaye mama birabagora gutahura bo bavuga bati kuko wumvise umwana w'imyaka umunani umwana w'imyaka itanu n'undi w'imyaka ine rero kubabwira yuko uno munsi nza kuba umwigisha hari igihe ibyo ntibi- nti- ntibabitegera ariko kuba umwigisha bisigura yuko icyo ndakubwiye buno nyene uca ugikora utarenze kumbaza ibibazo utarenze gukina utarenze kurira ugasanga ni ni- ni ubundi buryo bwo kubaho ndiko ndabigisha yuko ndi nyina wabo ariko kandi ndi ko ndi n'umwigisha kandi ndi n'umumenyeshamakuru Eh, nza gukenera kuja mu kindi cyumba nkiyugarana nkakora inkuru atawukoroye atawurize ugasanga nyine ni ibibazo byinshi n'ukuri nk'uko wabivuze ntabyo twari twiteguriye twagerageje kubibamwo n'ubu turacabandanya kugerageza kubibamwo ariko nk'umumenyeshamakuru agate- akazi gategereza kubandanya nk'umubyeyi akazi gategereza kubandanya nk'umubyeyi eh, n'umufasha wanje ntegereza kubandanya ndamwitaho urumva eh, ni ibibazo ariko eh, imana iradufasha tukagerageza nyine gukora byose uko dushoboye neza iyo munezero nawe uri umumama w'abana batatu wowe bikiba ingorane za mbere wahuye nazo ni izihe ese ni iki wasangiza abakurikiye ijwi rya amerika muri aka kanya ubuzima bwo kwita ku bana ariko ugakomeza no gukora akazi kawe Ah, urakoze riko kuntumira nanjye muri iki kiganiro ni ikiganiro gikenewe kuko n'ibintu twese turiko turacamo muri uyu mwanya Ah, nk'uko Oriane yabivuze kugira abana batatu muhira n'akazi n'ibindi byose bigukeneye si byoroshe ariko jewe ikiriho ni uko ah, nsanzwe nkorana n'ama- n'amashyirahamwe afasha abantu batishoboye Ah, mbere y'uko korona iza Ah, nahora nkorera muhira iminsi itatu ku yinga hama nkakorera ku kazi iminsi ibiri so twebwe ubu abana bari ba- twari twarabibigishije mu buryo igihe korona ije um, harabaye ihinduka bara- baramenyera ko bataja ku ishuri twebwe ikintu gikomeye cyane twabonye kuri bo cagoranye nuko batari bagishoboye kuja ku ishuri um, bara- abana bacu barakunda kuja ku ishuri bara- bari bi- biga ahantu heza um, ariko kuva aho bitanguriye ishure ryarahagaze baguma muhira ico gihe ntitwari bwatanguye ku- ku- kubigishiriza muhira mugabo bari basanzwe bazi ko dufite iyo migambi Um, eh, ubu nsubira inyuma gatoya abana bacu bi- bi- tubigishiriza muhira twebwe ntabwo baja ku mashuri nta nta nta bandi barimu bafise atari jewe n'umu- n'umu- n'uwo twubakanye Um, so urumva twari twarabibapanze mu mutwe bari basanzwe bavyiteguriye korona yaje gusa ku kugabanya um, uburyo bwo gushobora kuja kubatembereza hanze kubatwara ku maparke kuko ni ibintu bari basanzwe bamenyereye ndibaza ko twebwe mu bintu byatugoye cyane ibintu byo kuguma mu nzu umwanya wose um, ntabwo ari ibintu bari bamenyereye hanyuma rero akagera n'igihe ukumva ko byabagoye ko, ko bashobora kuguma muhira hanyuma n'akazi umuntu yaba ategereza gukora ugaca usanga ubaye u- utegerejwe kugahe kubanza kugaheba kugira ubiteho hanyuma u- uze kukagaruka ko mu ijoro ubu rero ndibaza ko twebwe gushika ubu haheze ama- amezi angahe norinda kuyaharura Aya mezi n'amezi yose hafi ya aheze.
ta- arindwi
Eh, aya mezi yose aheze kuva mu kwa gatatu dutanguye kuguma muhira ubu umuntu yaramaze um, kugerageza kwipanga ati aya masaha ni ay'ishure aya masaha ni ay'akazi aya masaha ni ayo ku- kuja gukina n'abana hanyuma mw'ijoro amasaha ama- angahe yo mw'ijoro abana baryamye umuntu agakora ariko jewe biranyorohera kurusha uko vyokorohera Oriane kubera akazi akora n'ako nkora biratandukanye jewe akazi nkora nshobora kugakora umwanya wari wo wose um, so urumva kandi n'ibintu bisanzwe nari menyereye na mbere ya korona ariko ubu byarabaye ngombwa ko umuntu yongeramo n'utundi tuntu kugira n'abana bashobore kuronka umwanya ukwiye um, n'abavyeyi Mm. O- Oriane uh, Nezia yaravuze ku kibazo kijyanye uh, n'abana kwakira ko batajya mu ishuri kwakira ko bagomba kuguma mu rugo uh, kugira ngo abana babyumve neza ndibaza ko byabafashe umwanya ingaruka byageze ku bana mbere na mbere mu- mukibijyamo mu- abantu bakijya muri gahunda ya guma mu rugo uh, ni- ni nk'izihe kuri wowe ego eh, niko kabisa abana mm, ntibabya ntibari babyumva cyangwa ntibari babyemera yuko ariko bizo- bizogenda cyane cyane ukwezi kwa- kwa icyenda kuje amashuri asubiye gutangura nkanjye ndafise umwana w'imyaka itanu wewe yara- yarahejeje amashuri nyine yo y- y- ya- rero ni ukwita garidiyene hamwe baja abana bato bato baja kwirirwa njya ari ishure nyaryo ariko hari nk'ahantu babitaho abana bakiri bato cyane bataratangura kwiga ariko mu kw'icenda yari azi yuko azotangura gufata bisi nk'abandi azokwambara amarete isakoshi ku mugongo yari azi yuko nyene bisi izoza kumutora imbere y'inzu akamenyana n'abandi bana yari avyiteze kabisa kuko yabona mukuru wiwe abigira yavuga ati sije nzobona mu kw'icenda harageze ngo nyene mbe umunyeshure nyene umwana akuze nk'abandi rero natanguye kare ntangura kubimubwira nambwira nti buriya mu kw'icenda siko bizogenda eh, urumva uzobura abanza kwigira muhira ku- kuri ordinateur ku- ku imashini utangure nk'in- nk'indwi nkeya amezi makeya hama byo gufata bisi tu- uzobura bigira hanyuma kuko ubunye abantu baracagwaye haracariho corona Eh, ntangura nyine kubimushyira mu mutwe nko mu kwezi kw'indwi k'umunani kugira ngo nihagera ntazombaze ngo eh mu bisi yanjye byagenze gute urumva ugaca usanga rero hari icyo gikorwa cyo kugerageza kumubwira yuko ubuzima bwahindutse ibyo twari twaravuganye kera atari ku bizogenda Eh, urumva uwo wonye wa kabiri nacyo ntegeza kumutegura uwo wa mbere nawe w'imyaka umunani we yari asanzwe yifitiye abagenzi eh, yari asanzwe ari mu mwaka wa kabiri ahura nabo azinanye nabo bamwe muri bo yahora ahura nabo muri wikendi ababyeyi babo twari tuzinanye icyabaye ni uko we yarabyumva yuko atazoja ku ishuri mugabo yumva ati eh, niba nibone tuzo- tuzoba telefona tuhure nubwo tutazoba duhura ku ishure eh, dutembere tujye mu maparike tu- tugire gutya na gutya muganga nkamubwira ntoya nabyo nyine ntibikunda kuko urumva eh, abo babyeyi barashaka kwikingira indwara natwe turashaka kugukingira iyo ndwara rero ibyo guhura muri wikende ino ngaha muri amerika babyita play date urumva ura- ababyeyi barahamagarana eh, mugahura muri parike ahantu nk'ababyeyi muzananye n'abana banyu naho muba mutazinanye ariko abo bana bakaronka ako karyo ko guhura rero ibyo nyine nambwira nti bya play date ntibizoba bigikunze nabyo nyine kuko urumva abantu baracatinye Eh, bisaba na nyine bi- bisa n'ibimubabaje kuko nk'ubu nyarababona ko amashuri yatanguye arababona kuri mashini mugabo akavuga ati naka ndashaka ko tubonana ndashaka ko uja iwabo ndashaka ko aza iwanje Eh, eswe wohamagara umubyeyi wiwe mukavugana nkamubwira nti nti- burya ntibiza gukunda nti mu muganira ajya ku, ku, ku mashini nyene muvugane bashaka no kuri telefone buri munsi ariko byo kubonana by'ukuri ni- muri aka kanya ababyeyi benshi baratinya mugabo urumva ni icyo gikorwa nyine cyo kugerageza gusigurira abana yuko ibintu bitoroshe mu byakire eh, tu- tu- tu- tugerageze kubyifatamwe nyine uko biri umwanya uzozaho bizohinduka nyine ukaguma ubahaye icyo cyizere Oriane uri umunyamakuru ukuri Mhm.
ah, ibibera hirya no hino ku isi cyane cyane ku mugabane wa Afurika ndashaka ngo usabe wambare ingofero y'umubyeyi nkawe ariko uri mu Burundi uri muri Kongo cyangwa se mu Rwanda udafite ubushobozi nk'ubwo ufite ku giti cyawe cy'uko abana bawe bashobora kujya ku imashini bakavugana n'abandi bagenzi babo ariko muri afurika ubwo bushobozi ababyeyi benshi ntibabufite ntibafite ubushobozi bwa interineti gerageza wumvishe icyo kibazo abumva ijwi rya amerika muri aka kanya nk'uwo mubyeyi abayeho ate Mm, biragoye cyane kabisa ni ikintu kibabaje kandi kigoye nko ku bihugu bimwe bimwe bi- biriko bisaba abantu kwigira muhira Ah, nibaza ko n'ukuri si ikintu coroshe na gato kuko eh, icya mbere na mbere hano muri ibi bihugu tubayemo nka twebwe muri amerika ni ibihugu eh, nk'umuyagankuba n'ama- na konegisiyo ya interineti n'ibintu nk'ibyo ni ibintu bisanzwe cyane rwose ariko nk'umubyeyi undi mubyeyi ari muri afurika icya mbere na mbere umwana wanje ikintu nka ordinateur ni ikintu atari asanzwe akoresha buri munsi bwa mbere na mbere N- n- nawe nyene kumbure niba ari umuntu aba mu caro canke aba mu- mu- mu- mu- mu makaritiye nyene y'abantu bato bato ni ikintu nawe nyene kubwiwe atahora akoresha rero kumusaba yuko umwana yokwigira muhira cyane ngo ngo yigire ku, ku mashini ngo cyane ngo yigire ku iradiyo by'ukuri ni ibintu jewe kuri byari jewe simbona yuko byokunda Eh, cyane cyane niba nanjye ntarize amashuri akwiye kugira ngo ndamwigishe ibyo bintu bariko baramusaba ku iradiyo cyane ngo kuri televiziyo kuko hari ibihugu byinshi ubu unye nka za gana n'ahandi batanguye kwigisha abana ku iradiyo eh, ababyeyi baravuga bati by'ukuri ndashaka ko umwana wanjye yiga mugabo hariyo umwana w'imyaka itanu atazi no kwandika nanjye ni naba ntazi kwandika nzomwigisha kwandika gute ku iradiyo bamubwiye ngo fata ikaramu ngo wandike izina ryawe nzomufasha gute ni ibibazo bikomeye cyane ku babyeyi muri afurika bisigura yuko hariho ukundi kuntu ah, amaleta yacu cyangwa ahantu tubaye dutegereza gutangura kwiyumvira yuko ubuzima eh, bu- buri muri amerika cyangwa mu bindi bihugu butagomba kugenda uku- u- cyo kimwe Eh, bisigura yuko ababyeyi kumbure boja hamwe mu makaritsiye cyangwa mu- mu ntara zitandukanye bakiyumvira uburyo ku- bworoshe kuri bo bushobora kwigisha abana babo kugira ngo ntiba- ntibata- ntibate ijana ku ijana ry'ibyo byo baba barize cyangwa ijana ku ijana y'ibyo byo bashobora kwiga kugira ngo baronke ubumenyi rero numvaza ko ari ubuzima bugoye cyane rwose ku mubyeyi ah, muri afurika umusabye ngo rondera uburyo bw'umuyagankuba umuyagankuba rondera uburyo bwo kwigisha umwana wawe eh, bitandukanye n'ibyo twari dusanzwe tuzi bihari mu minsi ya mbere ya korona ntibyoroshye nezia wavuze ko ahanini ukorana n'abantu ah, batishoboye Ah, ibyo bibazo oriyane yari arimo agaragaza cyane cyane ah, abantu bari ku mugabane wa afurika cyangwa se no mu bindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bahura nabyo Ah, nibaza ko ari bimwe mu bibazo nanone wowe uhura nabyo iyo ukorana n'abo bantu batishoboye kuri abo bantu batishoboye ah, ukurikije ibyo oriyane yari avuze i- i- ibibazo ababyeyi bahura nabyo umaze kuvugana nabo hari ibyo bari bakubwira wowe ubibona ute Um, muri uyu mwanya nkorana na n'ishyirahamwe rifasha abantu um, kuronka abaganga babitaho uh, batarinze kuriha amahera abantu badafise i- icyo twita health insurance ngaha okay, okay.
um, so abo o urumva kenshi baba ari abantu bakora bakora akazi um, buno buzi bwo mu maresitora no mu masoko ubuzi busaba ko um, umuntu akora amasaha yahawe kandi ada- adashobora kuvuga ati jewe ndaja muhira nkorere muhira canke ndakora ku mugoroba ibintu nk'ivyo nk'ibi jewe ngira bigasaba rero ko u- uwo muvyeyi ari ku kazi ishure riri bube mu gitondo hakabura um- u- umuntu ahaba yigisha umwana um, so izo ngorane wariyana ari kuvuga no ngaha hariho abantu bazifite kuko naho bo bafise ayo ayo mamashini bashobora gukoresha bakaba bafise amakaye bakaba bafise ah, amakaramu n'ibindi bikorwa bi- ibikoresho bakeneye um, naho bamwe bamwe baba babihawe n'amashure barabironka mugabo kugira baronke uwo mwanya ukwiye wo kuvuga ati reka niteho ah, inyigisho z'umwana wanje bikabagora kubera ko basanzwe batishoboye basanzwe bakora ubuzi kugira bashobore kubeshaho imiryango mugabo n'ubwo buzi bukabahemba amahera adakwiye mu buryo badashobora no kuvuga ati reka mfate iminsi ibiri sinje ku kazi nyigishe umwana neza muri iyi minsi hanyuma iyo ndi iyindi minsi nzoje ku kazi so urumva nabo barafite izo ngorane mbere y'aho naho nakorana na- nakora muri um, nari ndongoye ishyirahamwe rifasha abantu bata um, sinzi ukuntu babita mu kirundi babita gute aba homeless aba aba Abantu baba ku mabarabara.
badafite aho baba Mm.
Eh, so abantu badafise imihana badafise aho baba aho hantu na- nakora bari ba- niho baba baba muri iyo homeless shelter um, akaba ari ikigo twababeshaho tuka- tukabaha aho barara tukabaha i- ibyo kurya um, byo mu gitondo n'ibyo mu ijoro um, abana tukabaronderera ibikoresho ibintu ubu rero kuva aho korona iziye aho hantu nta nubwo bari bagishoboye kuhaba kubera ku murango bategerezwa ku- kuhava ba- baza saa saa kumi ku mugoroba bagaca ba- ba- bagi- bakaharara mu gitondo saa mbiri bakaba bagiye bakaza- bakagaruka kandi saa kumi ku mugoroba kuryama urumva rero nk'icyo gihe koroni korona ihari ntibikunda ko bashobora kuvuga ngo reka tuhave tugende mu na tugende hanze tuzunguruke tu- tuje mu buzi n'ibiki turagaruka saa kumi so byaciye biba ngombwa ko bajya kuba ahandi mu yindi homeless shelter aho naho nta nta bikoresho bihari nta nta- ntushobora kuvuga ngo abana bose bari muri iyo shelter bararonka i- ibikenewe kugira bashobore kwitaho amashuri yabo mu- mu- aho hantu nyine basanzwe babaye ari benshi kubera ababyeyi babo badafise amazu um, uca usanga ari ibintu bigoye rwose kuko ni kuba udafite n'ahantu ushobora kwita muhira ni ingorane ikomeye cyane ugaca wongera ko rero no kuba utumva ko ufite um, ikibanza gikwiye cyo kwitaho umuryango wawe cyangwa ngo ugire n- n'ukuntu ushobora kuvuga ati iyi ndwara reka dushobore kuyirinda muri ubu buryo kubera hariho abandi bantu benshi bahaba dushobora gukontorora abantu bose ibintu bakora so urumva ibintu byafeta imiryango nk'iyo ni byinshi bigatuma ko n'abana amashuri n'ibyigwa bi- bisigara inyuma um, kubera priority iba ihari muri icyo gihe i- ica nkenerwa kurusha ibindi byose ni uko abana bashobora kubaho umuryango ugashobora kubandanya ubuzima ugashobora kubandanya uronka ibyo kurya ugaca usanga ibintu by'inyigisho bisigaye inyuma kandi si uko gusa bari babuze ibikoresho ibikoresho birashobora kuronkwa ah, amashuri aratanga amaordinateri ubu umwana atayifise barashobora kubaha laptop ah, barabaha amakaye n'ibiki mugabo ugasanga ubwo bundi buryo burabuze bushobora gutuma baronka inguvu um, n'ubushobozi bwo gukora ibyo bakeneye cyangwa ngo ababyeyi babo bashobore no kubafasha kuko bamwe bamusanga nabo nyene bacize amashuri akwiye neza uvuze ikintu gikomeye cyane kijyanye ah, n'ababyeyi bagomba gukora ntabwo ari ababyeyi bose bafite amahirwe yo gukorera imuhira hari ababyeyi bakora iyo mirimo uvuga ko ibasaba kuba bari ku kazi igihe cyose ariko nanone bafite n'inshingano z'uko bagomba guteza imbere uburezi bw'abana babo nk'umuntu uri hanze y'amerika kumva ko muri amerika hari abantu batagira aho baba batagira aho barara barara ku mihanda benshi ntibabyumva bazi ko amerika ari paradizo nk'abo babyeyi se abo ngabo bagomba gukora eh, icyo gihe inshingano z'abana zihabwa nde Ah, icyo umaze kubona ni uko kenshi uca usanga um, imiryango ishobora gufa- gufashanya bakavuga ati jyewe kuno munsi um, mfise akazi abana bakaba biga mu masaha aje mfise akazi bagende kwa kwa nyinabo canke kwa nyirasenge hanyuma bigireho mu ku murango canke bakorereho ibyo bakeneye gukora hanyuma uwundi munsi naho uwo wundi nawe akeneye gukora bika- bagahanahana bikagenda uko atari uko naho um, hari igihe usanga abana bafise ama- amanoze ama- abana bakiri bato cyane cyane bataragera nko mu- muri ayo mashuri ya mu wa mbere no mu wa kabiri gutyo um, baraba hariho ama- ama day care centers acuguruye um, abana bashobora kujamwo ntabwo ari menshi ubu nka mbere mugahara hariho aho batemerewe gukora um, bakaba ba- bakira abana bake bake kurusha mbere um, mu buryo umuntu ashobora gutwarayo abana biwe bakagumaho mu gihe ari ku kazi hanyuma akaza kubatora ahejeje kandi muri ayo masantire naho haba hariho abamama um, kenshi mvuga abamama kubera kenshi abantu bakunda kuza mu- muri iyo homeless shelter baba ari abamama ba- bafise abana bonyine badafite aba- ababafasha badafite abagabo bubakanye canke um, aba- aba- aba- abapfakazi mwene uko um, so ba- baba bafise imfashanyo za leta zishobora kuba kuba kuba- bishobora gutuma ba- baronka uburyo bwo kurungika abana muri ayo masanzwe mu madayikere um, so baka- ba- ni- hari naho bariha make muga baka- bakaba bafise n'iyo mfashanyo ya leta kuko babikoze ukwa- ukwabo ntabyo bashobora kenshi ntabyo bashobora um, usanga amahera bariko barinjiza ari make ariko iyo mfashanyo ya leta wongeye ko na- n'utwo duke twabo ugasanga birakunze ko abana baja muri iyo dayikere atari uko naho bakarondera umuntu aza kuba- gufasha abana um, muri uwo mwanya bari ku kazi ariko akaba ari umuntu nk'umu- nk'umwana um, abana bo muri segonderi ba- ba- bafise imyaka cumi n'itatu cumi n'ine gutyo mu ma- mu maeta mwamwe baremerewe kure- kuraba abana bakiri bato Ah, bakaba ari waraba amahera make yari umu- nk'umwana wo muri icyo muri iyo kapiye nyene basanzwe bazinanye Ah, ntabwo aba yi- kenshi ntaba yiteze ko ahembwa amahera menshi nk'ay'umuntu um, asanzwe akora akazi ko kurera abana yohembwa ugaca usanga barashoboye kubariha utwo dukeya nyene bakabafasha ku- kuraba abana ariko hariho uburyo butandukanye nyene usanga abantu babigira bigakunda ah, na cyane cyane iyo bafise um, kominote nziza bashobora gukorana ababanyi beza bashobora gufashanya cyangwa imiryango iri hafi bashobora ku- guhanahana abana bakavuga ati je kuno munsi mfite akazi twara abana hamwe nanjye cyo kuzoja ku kazi nzobaraba aho rero naho uba ugize amahirwe ukaba ufite abantu hafi mwumvikana cyangwa umuryango wawe uri hafi kuko kenshi usanga ngaha muri amerika umuryango u- u- u- nka twebwe tuba turi ngaha abavyeyi bari mu- mu yindi state kure udashobora gushikira so iyo ugize imana bakaba bari hafi murashobora kumvikana ukuntu nk'uko bigakunda
oriyani hari icyo wifuzaga kuvuga mbere y'uko ah, mbaza neza ikindi kibazo Eh, nibaza ko nashatse kandi kukongera ku bijyanye n'uko kuntu neziya wewe ah, ari umubyeyi ah, yahisemwo kwigisha abana biwe muhira Eh, nashaka ku- ku- ku- ku- gutandukanya gato n'abatwe bw'ababyeyi basanzwe abana bacu bafite abigisha babigisha kuri interinete eh, wewe abigisha ijana ku ijana arafata kuva uwa mbere uwa kabiri n'uwa gatatu akabigisha umunsi wose akaba umwigisha wabo ni kimwe mu bintu nibaza yuko nk'umubyeyi ah, twotangura haba muri amerika cyangwa muri afurika kwiyumvira nki- nka- nka- nki- nki- nk'inyishu ku bibazo nk'ibi tugenda turabona muri ibi bihe nk'ibya korona virusi aho ishobora kuba atari korona virusi mugabo ishobora kuba ari ikindi kiza cyangwa ikindi kibazo igihugu kigize eh, yaba umuyaga nkuba cyangwa iki ibibazo byinshi nashaka kuvuga nti ku bijyanye n'inyishu eh, yo- yo kugira ngo abana bacu ntibatakaze ubumenyi boronse eh, nibaza ko ibyo umupfasoni nezi akora ni ikintu gikomeye cyane rwose eh, haba n'ababyeyi bo kuri afurika botangura kwiyumvira icyo akora bigisha abana be nk'umwi- nk'umwigisha yahisemo kuvuga ati nje nzobigisha kuva haba mu gifaransa ibiharuro eh, ibintu bya geogarafi by'isi byose ni ikintu gihambaye cyane kandi ndamukurira inkofero kuko ni ibintu bitoroshe cyane nibaza ko ah, ababyeyi bo kwiyumvira yuko ishure bisanzwe bisanzwe tuzi amashure eh, ahari ibitabo bigisha n'ibiki byose urashobora kubyakira cyane cyane warize waraciye mu- ku ntebe y'ishure uka- uka- ukabishyira hamwe ukavuga ati muri primaire ntibi babigisha nanjye ndabishoboye Eh, nibaza ko ah, ah, ah, ari ikintu gisa n'igiteye ubwoba mugabo eh, nka neziya nanjye numvise ngene yigisha abana biwe eh, ni ikintu gikomeye ni ikintu numva nanjye nokwifuza gukora kwigishiriza abana banje yaba ndabishoboye yaba ntabimumenyesha amakuru ariko mfite akazi kantuma nokora isaha nishakiye eh, nokwifuza cyane kwigisha abana banje Ah, nibaza ko n'abandi babyeyi muri afurika bashobora kubona yuko ari nk'igisubizo ah, cy'ibibazo nk'ibinye by'ikiza eh, kije mu gihugu ugasanga ibintu byose birahagaze icyo kibazo oriyani avuze cyane kijyanye n'uko wahisemo kujya wigisha abana bawe hano muri muri ibi bihugu babyita homeschooling ni ibintu mu by'ukuri abantu benshi cyane cyane tuvuge nko muri afurika batazi ko binabaho ujya kubitangira kubikora ni iki cyatumye ubikora hanyuma i- icyo wumva abana bawe bunguka kurusha uko bajya mu ishuri ni nk'iki tubwire muri make sobanurira abumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya bikorwa gute ubikora ute natwe dufite abana batatu nka nka oriyane um, nawe nyine bara abana bacu barangana ahubwo bafite um, rwacu bafite imyaka umunani ya- itanu n'itatu um, uwo wa mbere w'imyaka umunani akitangura kuja mu ishure twatanguye kumurondera aho yiga afite imyaka ibiri kubera nta congereza yari azi twagombye ko atangura afite imyaka ibiri kugira yige icongereza niyata- niyashika mu- muri um, gardienne muri maternelle sinzi icyo ba- ba- sinzi icyo ari cyo muri ibyo ari byo mega ni, ni maternelle Ah, atanguye kwiga afite imyaka itanu azobe azi icongereza gikwiye ico gihe niho natanguye kuraba ibintu vy'amashuri atandukanye ngaha muri amerika nsanga hariho izo bita mandatory hariho izo, izo za pub- amashure ya leta hariho amaprive hari ibintu byinshi bitandukanye ariko niho natanguye no kubona ko hariho abantu bigishiriza abana babo muhira mbere yaho sinari bwabyitaho cyane hanyuma nca nsanga ku- wigishirije umwana wawe muhira u- ufise ubushobozi bwo ku- bwo kuvuga ati umwana wanjye ariga ibi ariga aya masaha um, hanyuma ara you know, hari ikin- ibibazo afise turabyishyura uko canke hari ikintu yumva we nyene yiyumvamo cyane um, turashobora kukimuronderera cyangwa tukakimwigisha akaba aricyo dushyiramo ingufu nyinshi kurusha ibindi um, hanyuma ndakurikirana kuva icyo gihe abantu benshi be- bigishije abana babo muhira cyangwa n'ubu bakibigisha nsanga muri iyo miryango hariho ukuntu abana babo bagira umwete wo kwiga cyane kuko baba bafise ah, wi- imfashanyo nyinshi ikwiye ivuye ku mubyeyi mu ishuri urabona umwarimu aba afise aba- ah, abanyeshuri mirongo ibiri cyangwa cumi na batanu cyangwa mirongo itatu ko ah, bigatuma nk'umwana asanzwe akerebukiye i- amashure akerebukiye kwiga ugasanga ariko aragenda asubira inyuma rimwe rimwe kubera umwarimu ntaba afise umwanya ukwiye wo kumwitaho no kwitaho ibyo akeneye no ku no kwishyura ibibazo byiwe nk'uko bikwiye cyangwa ngo amuhe umwanya ukwiye hanyuma abana bose nagiye ndaba bigiye muhira apana bose mugabo benshi muri bo nkasanga ni abana bakerebutse rwose bi- bazi utuntu twinshi bazi kwi, kwi, ku, ah, bazi kuvuga neza mu bantu bazi ku kwishyura utubazo twabo bironderera inyishu bonyene ukuntu bikaborohera hanyuma tubona kandi no kugira eh, icyo gikorwa cyo kwigisha muhira gituma jewe n'umugabo wanje turonka ah, tugira iyo um, iyo umuntu wakwita flexibility yo ku yo kugira iskejo zacu nk'uko tubona bitworoheye um, so- eh, hanyuma tuca tu- tuvo- tubona ari byo umuryango wacu wari ukwiye kuba uri kuragira kuko um, abana bacu n'abantu bakunda kwiga cyane kandi ntitwagombye ko um, babura u- ubwo buryo bwo kubandanya barondera ubwo bumenyi bw'ibyo bakunda um, kubera ko hariho izindi you know, um, i- ibindi biri gutuma badashobora kubishikira mu mashuri bigahura kandi n'uko dusanzwe dukunda ku ku- kwi- kuvuga mu kirundi muhira kandi i- igihe kinini bamara ku ishuri ntacyo baba bari kuvuga n'ikirundi bagatangura kucibagira byabaye ibintu byinshi nyine byatumye tugomba kubandanya tubigisha muhira kugira bashobore kubandanya b- u- bagira ubumenyi mu congereza mu kirundi mu gifaransa hanyuma tukabironkera umwanya wabyo byose eh, turetse n'ibyo hakajamo ni- n'ibindi nyene byo bakeneye kwiga ibiharuro ibiki um, twarabanze kandi dusanga ni ikintu gisho- coroshe cyane mu buryo tubigabuye twebwe babiri amasaha bamara ku ishure tuyagaburamo kabiri twigishije muhira kubera uca usanga um, ibyo yokwize mu mu munsi ku ishure abyiga mu masaha nk'atatu muhira kubera um, niwe wenyine aba ariko arabyiga nta wundi aba ariko aramusamaza nta bintu by'ibiki by'i- um, byo ku ishuri ibindi um, mu ishuri biba biriko birahaba so uca usanga biri uh, birimo uh, biri uh, sinzi ko ijambo nokoresha mugabo bi- bira- birafasha umunyeshuri yigira muhira kurusha Mm.
kandi ku bantu ba- batari ngaha muri amerika naho nyine birashoboka kuko um, nk'iyo ndazi ngaha aba abamama ba- bari ngaha muri amerika ba- bagira homeschooling mugabo badafise abafasha ari bonyine abasingo mamu um, bafise abana nka bane mugabo bose bigira muhira ugasanga a- agiye ku kazi kuva saa tatu gushika um, saa kumi abana arabigishije kuva saa kumi na zibiri gushika nka saa mbiri hanyuma muri weekend naho nyine akabigisha nk'amasaha nk'ane ah, ku wa gatandatu no ku wa mungu bigashoboka kubera ko ibintu uba witangira nta muntu aza kukubwira ngo ngo mwigishe ibi uno munsi umwigishe bigejo um, bara urashobora kwipangira amakuru yawe ukavuga ati uno munsi ikigwa cy'uno munsi ni ibiharuro gusa turiga ibiharuro gusa gu- kuva mu gitondo gushika duhejeje hanyuma ibyo biharuro mukabyitaho nk'uko ubona abana bawe ba ah, kuri nivo bageze ko hanyuma uka- uka- ugashobora kuvuga ati uno munsi intambwe twateye ni iyi ejo tuzobandaniriza urumva rero biguha ubwo bushobozi bwo ku ku- kwitaho neza iby'umwana wawe ari kwiga ukabimenya kandi ukamenya aho aho ubona adafite ingufu nyinshi ukamufasha aho ubona afite ingufu nyinshi ukamwakura agapira abandanye atera imbere muri- muri icyo kintu hanyuma se nezia ni- ni- ni ryari umwana wawe atandukanya ah, ko uri mwarimu cyangwa se mama
Ah, twebwe urumva kubera twari tumaze igihe kinini twarabibapanze mu mutwe tu- tubibabwira tuti um, muri uyu mwaka wana- twari twatanze nyine ko tuzotangura muri uyu mwaka um, twari twabasiguriye abana bacu n'abantu bakunda kubaza ibibazo byinshi tubabwire ikintu ngo bapfe kwemera zimba ari uko abana bo muri amerika cyane um, ndibaza n'abandi bana niko bameze ahandi mugabo icyo maze kubona twebwe twakoze kenshi ntabonye twebwe dukura um, ni uko umwana akubajije ikintu agomba kukisigurirwa uru- uramu- uramusigurira neza ugafata umwanya ukwiye twebwe rero abana batanguye batubaza homeschooling ibisigura iki tukababwira ati homeschooling ibisigura ko tuzoba turi muhira jewe na papa tuzobigisha tuzobigisha ibiharuro byose ibi- ibi- indimi ibi- geography ibiki bijya byose musanzwe mwiga ku ishuri tuzobibigisha twebwe nyine bakatubaza ati none ah, ibintu byo muhira dusanzwe dukora tuzobikora ryari tukamenya- tukababwira tuti hari hazoba hari itandukaniro y'uko ah, muri uyu mwanya ni umwanya w'ishure ishure riheze turafata akaruhuko tuku- tuka- tukagira um, tugasangira bya saa sita hanyuma duhejeje muba muzi ko papa na mama bakeneye gukora akazi hanyuma mukaja namwe gukina um, so twari twabibateguje mu buryo n'ubu iyo hageze kwiga um, kiretse ko wowe imyaka itatu watanavyinshi aratangura kwiga uh, abo bandi babiri iyo hageze kwiga rimwe rimwe ni nabo baza kutubwira ati uyu ni umwanya w'ishuri reka twige um, rero tuka tukaja muri ivyo vyo kwiga biheze tukabona kuja mu bindi ariko baramaze ku- kwipanga nabo mu buryo bazi neza ko kuva saa tatu gushika saa i- saa sita n'inusu ni umwanya w'ishuri uwo mukuru wewe kubera afise imyaka umunani hari n'igihe tudakenera no kumwibutsa rimwe rimwe ara- aramenya ati uyu ni umwanya wanje wo wo gukora um, devoir runaka akajamwo akayikora um, so bitwara umwanya ariko ubwiye ubi- ubwire mu- muvyibukanya mufashanya n'ibiki um, haragera igihe bakamenya ko hariho itandukaniro Mm.
hakabaho umwanya wo gukina n'umwanya wo kwiga Ha- hanyuma se wowe nk'umubyeyi bigusaba ko ufata amasomo y'ubwarimu kugira ngo ube wakwigisha abana bawe cyangwa se izo nyigisho uzikura kuri interineti cyangwa se ahandi nk'uko abandi barimu cyangwa se abandi ba- bashobora ku- kuzi- kuzibona kuri interineti Ari nta masomo y'ubwarimu nafashe na n'umugabo wanjye ntayo yafashe ariko ikiriho mbona cyoroshe ngaha sinzi ko cyokoroha cyane no, mu- no mu, mu Burundi cyangwa ahandi ni uko um, eh, hariho ama ibyo bita curriculum um, hariho ibi, ibikoresho bikwiye biteguye neza ushobora kurondera ukagura um, ubuho ibintu byose tubigura online kuri internet mugabo hariho n'igihe ushobora kujya mu masoko hariho amasoko aba asanzwe bafite ayo ma curriculum uragenda uga- ukavuga ati je ndi kurondera igitabo cy'ibiharuro cyo mu mwaka wa gatatu ah, canke ndi kurondera igitabo cy'icongereza cyo mu mwaka wa gatatu icyo ari cyo cyose ugasanga bi- biriko n'ayo mazina nyene mu buryo naho waba uti- utize byinshi ushobora kujamwo ukavuga ati um, cyane cyane aba bana baki- baciga ibintu bito bito byo guteranya no kugwiza n'ibiki u- ukavuga ati kino gitabo baranagupangira bakakubwira ati uno munsi lesson one ugahera kuri lesson one kuri iyo leso ya mbere ukamwigisha iyo leso iheze ihera uno munsi ihera ejo aho ihereye hose ugatangurira kabiri mu ukabanza ukaraba ko yabitahuye ikiriho ni uko ugira ukwihangana birasaba ukwihangana kwinshi kuko hariho abana badatahuye ibintu n'ingoga ukabandanya usubiramo usubiramo mugabo usanga naho usubiramo nk'inshuro zitatu unyarukije gusumba abana bari mu ishuri kuko n'uwo mwana umwe uriko urasubiriramo nturiko urasubiriramo batanu ariko ibikoresho biriho bikwiye mu buryo ushobora kuvuga ati igitabo cy'ibi ni iki igitabo cya bijya ni iki naho utaba warize kwi- kugira ku- um, kuba umwarimu ukamenya ukuntu ukurikiranya ayo marezo kuko bipanze neza ku murongo um, hamwe ibintu nk'ibyo byaba bitariho mu bihugu byo muri afurika naho nyine barashobora gukorana n'abarimu baba muri kominote yabo cyangwa aba- aba- abarimu ba- basanzwe bigisha abana babo bakabipanga kuko ni ibintu no ngaha nasanze abantu babipanga bibatwara umwanya n'ibyo bakora mugabo n'abarimu bahari iwacu barashobora gukorana n'abana dufate nk'uburimba hariya nkarondera umwarimu yigisha ibiharuro nkarondera umwarimu yigisha igifaransa uwigisha geography nkababwira ati nimumfashe gupanga intuze y'umwana ndoshobore kwigisha um, um, iminsi itandukanye yiga ibintu bitandukanye canke yiga nk'ibyigwa bibiri ku munsi mu- birashobora gupangwa mu buryo bidakorerwa n'uwo muryango umwe gusa canke ibiri n'abandi ba- bagashobora kubi- kubishikira bagashobora kuvuga ati ku mahera ya n'aya murashobora kugura bino bikoresho um, kandi no ngaha usanga bitari ibintu bi- bizimbye cane ni ibintu nka jewe ntabwo turi abantu bi- bakora ubuzi busanzwe nta ntabwo dufite amahera menshi mugabo ni ibintu dushobora kugura kubera barabishyize ku giciro cy'uko umubyeyi agombye kwigisha umwana muhira ashobora kubigura uwo ari we wese Mm. urakoze cyane neza ah, oriyani itanga ishaka umwaka w'amashuri ah, hano muri leta zunze ubumwe za amerika hamwe waratangiye ahandi uzatangira mu kwezi kwa cyenda abana bawe ni ryari bazasubira mu ishuri Eh, abana ahubwo baratanguye iyi ndwi yari indwi yabaye indwi ya mbere yabaye indwi igoye cyane rwose kuri kuri twebwe ababyeyi Ah, muri amerika cyane cyane no mu no mu bihugu bya buraya iyi ndwi ya mbere y'ukwezi kw'icenda yabaye indwi ya mbere y'amashuri yose urutiya igoranye gute ababyeyi nka twebwe ndanavugisha n'ababyeyi bo mu mahanga muri ibi bihugu turimwo twaciye mu ndwi itoroshe na gato ngo ni kuki kuko icya mbere na mbere yari indwi wategerezwa kuba umwigisha ukongera ukaba n'umukozi w'ahantu aho ari ho hose ukora ukongera ukaba mama ukongera ukaba umukozi wo mu nzu ukongera ukaba ibindi bintu byinshi cyane utari witeguriye cyangwa naho wari ubyiteguriye ingene byaje byaje kiturumbuka ku buryo ko je nka jewe ku bwanjye narageze ahantu ku munsi wa- wa kabiri ngi- meneka umutwe cyane naramenetse umutwe cyane ku buryo ko mu nzu yacu eh, yari jewe n'umugabo n'abana batatu twese tugakenera gukora umwe umwe wese yari afise ikintu akeneye gukora mugabo twategereza kubikorera mu nzu imwe kandi tukabikorera ku mamashini menshi kandi tukabikorera kuri interineti imwe kandi tugafashanya rero u- u- ungerageje gusigurira nk'abari muri afurika i- ibibazo twaciyemo nk'ababyeyi bo mu mahanga jewe narabyuka nkitegura nkavuga nti ok umwana wa mbere akeneye iki umwana wa kabiri akeneye iki umwana wa gatatu akeneye iki ntegereje ibyo nkavuga ati ok nibaheza bategereza kurya ibi babijye kuri aya masaha nanjye ntegereza kuja kwandika ijya nkuru ntegereza kuya- ku- kuyifata amajwi ntegerezwa kurungika inkuru rumva byaba ari ibintu bi- bi- bigoye cyane rwose ku buryo ko mu nzu imwe warasanga ari nk'akajagari Eh, bisaba nkanje n'umugabo twaje duvuga duti ok umwe azotegerezwa kwigira muri iki cyumba uwundi yigire muri salo uwundi yigire muri kave uwundi yigire hejuru mu- mu- mu kindi cyumba duca dutegerezwa kwipanga neza nubwo twaba twabiteguye mugabo twipanga yuko abana ba- ba- badategerezwa guhaguruka ngo bajye mu cyumba cy'uwundi cyangwa ngo bajye mu biro bya papa na mama Eh, dutegerezwa nyine kwipanga mu buryo bu- bu- buzana eh, umwumvikano mu nzu imwe irimo abantu batanu bose bafise inshingano zabo Eh, nico gituma rero nk'umubyeyi umwe mugenzi naramu- naragiye kumuramutsa ejo nsanga kuko wewe nta n'umufasha afite nta mugabo afite ariko afite abana babiri afite umwana umwe w'umuhungu n'akandi gakobwa nsanga by'ukuri ya- yarengewe nsanga yarengewe umutima wiwe urarushe ubwenge bwe burarushe akorera muhira akongera akagira n'uwo mwana w'imyaka itandatu a- a- afashe iby'ishure n'ako kandi kana gato k'imyaka ibiri afise nsanga mu mutima wiwe by'ukuri uraremereye cyane imashini rimwe rimwe byaramugora ibyigwa bimwe bimwe byaramugora kumva umwana we bakamuhamagara ariko ku kazi nabo bagatelefona bakavuga ati utegereza kuja muri iyi nama runaka mu minota mirongo ibiri ugasanga ni ukuri twaragerageje nk'ababyeyi kwihangana iyi ndwi ya mbere nizere ko indwi ya kabiri tuzoba twamenyereye gato Eh, amakuru nka- nkayatanga ku masaha akwiye gutangwa nkayavuga neza abana banjye nka- nkabafasha bankeneye kuko ari igihe nk'uwo w'imyaka itanu imashini ikwanye ntumubwira ngo ya ngo ndiko ndakora amakuru akaguma adodora avuga ati mama imashini iranse cyangwa mama ndibagiye kode yayo kwinjira mu nama runaka cyangwa mu- mu kigo runaka yego amashuri n'ukuri yaratanguye turiko turagerageza turizera yuko korona virusi izogabanuka amashuri akuguruka kugira ngo abaja ku ishure baje ku ishure ah, abaja ku biro baje ku biro canke no ku mangazini aho bakora hose kuko yabaye indwi idasanzwe ku bavyeyi bo mu mahanga ba- bategerezwa ku- ku- gufata inkofero y'abantu benshi mu munsi umwe urumva umunsi uhera usa n'uwasanzaye usa n'uwarushe cyane ugaca uvuga uti reka dusohoke tujye ku masha tujye gufata akayaga hanze kuko ayo masaha yose muba mwari mu nzu mwese muri kumaragerageza gukora muba mwarushe mu mutwe Eh, nohanura rero yuko ababyeyi mu mahanga twogerageza tu- tu- tukitaho ubuzima bwacu amagara yacu mu ku- mu kugira ama exercice kugira kunonora imitsi ikintu cyose wogerageza gukora kugira ngo ushobore gutekana mu mutwe inshingano zawe izo ari zo zose uzirangure eh, bivuye yuko utekanye mu mutwe Mm.
Eh, niyo mpanuro notanga Ha- hanyuma oriyani birazwi ko abana ni abana umwana kugira ngo akurikirane ikintu cyangwa se yite ku kintu ashyire umutima we wose kuri icyo kintu ni ibintu bigoye hano bakunze kuvuga ko abana bagira short attention span kugira ngo uwo mwana akurikirane neza ibyo arimo kubwirwa kuri interineti nibaza ko ari ibintu bitoroshye mubikora gute kugira ngo iyo atansiyo bayigire bakomeze bakurikire ibyo barimo kwiga icyo kintu nicyo cyane rwose kandi ni nacyo kigoye kuko mu bisanzwe umwana nk'umwana w'imyaka itanu cyangwa n'umwana w'imyaka umunani cyane niba ushaka natwe abantu bakuze ikintu cya tension stand umwanya ushobora kumara uri gukora ikintu ugenda ugabanuka eh, uko u- uri muto abana bato nk'abana dufise umwana imyaka umunani imyaka itanu imyaka itatu umushira gukora ikintu mu minota mirongo itatu nyuma y'iminota mirongo itatu nta kintu aba ariko arumva nta kintu aba ariko arategera udahinduye ngo ukigire ukundi kuntu cyangwa ngo umukure ahantu ari umushyire ahandi ibyo rero nibyo byatumye bitugora kuko eh, nko mu ishuri risanzwe iyo umwana ari kumwe n'abandi ni hamwe usanga aciye avugana na mugenzi we cyangwa ni hamwe usanga bace ba- baba baja muri mu karuhuko ko kuja gukina hanze cyangwa ugasanga bafite akaruhuko ko kuja muri tuwarete ngaha rero kuri interinete iyo bari kuri interinete abigisha baragerageza kugira inyigisho zabo ntibarenze isaha cyangwa ntibarenze iminota mirongo itatu bisigura yuko iyo iyo minota mirongo itatu iheze aca aza kudodora ku muryango iwawe ngo ngo ngo, ngo byaheze ngo baduhaye pause ngo ngo urumva ngo hari ikintu ngo ugaca uvuga ati none none je ko ntafise pause ku kazi wewe ugaca uvuga ati okay tifatikije wowe urakina cyane hari abandi ba- bavyeyi nyene bavuga bati ba- baca biranda baca bavuga ati aka televiziyo burayiraba ugasanga uko kuntu umwana adashobora kwicara ikiringo kirenga isaha ni mu bimwe mu bibazo uh, bihari ku bavyeyi bafite abana muhira bigira kuri internet oriyani neza yigeze kuvuga uburyo yigisha abana be mbere y'uko ava ku isomo rimwe ajya ku rya kabiri abanza kumenya niba umwana koko yabyumvishije neza ese ku- kuri interineti u- mwumva umwarimu akurikirana neza umunyeshuri ku buryo yumva ko tuvuye muri iri somo abanyeshuri bose bari ku rugero rumwe kandi babyumvishije Ni na- ni nacyo kibazo nibaza ko eh, ibihugu bizotangura kubona yuko eh, ah- ah, ba- ari agahombo kuko umunyeshure umwigisha umwe afite nk'abanyeshure bashika kuri cumi cyangwa cumi na batanu kuri ekran kuri iyo mashini ariko arabaraba arabaraba yego videwo arababona yuko ariho bari mugabo ntushobora uwo mwigisha ntazoshobora kumenya yuko eh, mu kanya gato umwana ariko arakinisha ikirato ciwe oh canke ariko ararya yagiye muri firigo agiye gutora ikintu canke ngo ariko arakinana igipupe ciwe ntibizokunda uwo mwigisha kuri interineti ntazoshobora kumenya ibiriko biraba muri muri izo ngo zose z'abo bana bose afise azogerageza baratubwiye bati nitwabona umwana kuri ekara atariko aritaho ivyigwa ati nitwabona umwana ariko arasamara ati tuzobandikira tubabwire ati we nashaka tubatelefone ariko mu by'ukuri iyo sisiteme sinibaza ko izokora cyane wowe umubyeyi muhira utabwiye umwana wawe ngo agume hamwe ngo umudisipurine umubwire uti eh, uha- kuguma hamwe je nk'abana banje n'ababyeyi nti nka- na- nabahaye gasoko ndababwira nti iyo videwo muri kumuraraba uyu mwigisha ariko arakwigisha byose biriko bira- bira- biriko biraba arogise barakubona barakubona uri kuri ya gaza barakubona uri kura uri kurasamara barakubona nti rero nti umwigisha azombwira yuko wasamaye cyangwa uta uta utitayeho icyigwa ariko arakubwira nti nzobimenya hama baca bagira ako koba iyo bagiye kuri interineti cyangwa kuri iyo kompiyuta hageze baca baca bacika ikirobo bakumviriza ibyo umwigisha avuze bakandika hageze kwandika mbuga urumva hariyo ababyeyi wumva barengerwa kuko abana babo basanga bakubagana cyane rwose ugasanga uwo mwana kuguma araba kompiyuta isaha yose ntibikunda ni ibibazo nyine ababyeyi turi ko turacamo mu mahanga nize nk'uko nabivuze nizera yuko ubien abana bazobimenye canke sisitemu izokwerekana yuko koko abana batari ko bariga bikwiye ni naco gituma navuze nti yaba bishobotse jewe no nabiyigishirije muga ko bidashobotse buri munsi tugihageze ku gufungura turicara tukaganira ingene umunsi wagenze umwana uwo ari we wese tukamubaza tati wewe wize iki uno munsi ikibazo cari gihari wakironkeye inyishu canke tukigufashe gute uwo mwanya w'umuryango wo kuganira niho turonkera akaryo ko gukemura ibibazo twibaza yuko abana bacu bashobora kuba baciyemo naho tutaruza akanya cyangwa akaryo nk'akaneziya ko kubiyigishiriza byose kuko nk'uko birumvikana ko umubyeyi buri mubyeyi ntiyoba umwigisha w'umwana wiwe kuko nta mumenyesha amakuru yoboneka hariho ubuzi bwinshi bitokunda mugabo nyoza ako kanya ko kuganira nk'umuryango karakenewe cyane oriyani wari uvuze ku bijyanye n'igihombo nanjye mfite umwana w'imyaka icumi yigira kuri interineti ariko noneho usibye ayo masomo yo ku ishuri noneho nafashe n'undi mwarimu nishyura nyuma y'amashuri kugira ngo amukurikirane yego icyo kintu kirakenewe cyane kandi wagize neza nibaza ko nanjye aribyo niyumvira ni uko nyine hari igihe bizimba cyane ikindi gihe ubona umengo nta mwanya uhari ariko ni ikintu cyiza cyane nezia ukurikije ibyo oriyani yavugaga noneho nkawe usanzwe ukora ako kazi ko kwigishiriza abana bawe nk'inama wagira ababyeyi muri iki gihe oriyani avuze ko ababyeyi bababaye bafite intimba ku mutima ni akazi kenshi cyane gukora akazi kawe kwigisha abana bawe kubakurikirana ni ibintu bigoye cyane nk'inama wagira umubyeyi muri aka kanya urimo guhura n'ibyo bibazo nk'ibyo oriyani yari amaze kutugaragariza ni nk'iyihe inama nabwira abantu ni uko igikenewe kurusha ibindi mu gihe abana bakiri bato cyane ni ukugira amagara meza yaba amagara asanzwe cyangwa amagara yo no mu mutwe ukumva ati jewe umutwe wanjye uri kurakora neza hari igihe biba byinshi natwe naho twipanga tukavuga tuti uyu mwanya nk'uwo kwigisha muhire uwo mwanya nk'uwo kugira ibiki hari igihe biba byinshi kuko akazi hari igihe kagira ikintu cyihutirwa ukenera gukora ukaba oburije yo kucitaho kurusha uko wakwitayeho ibyari bikenewe muri uwo mwanya hageze igihe ukumva ko uri nk'umubyeyi ukabona ati birabaye byinshi nk'uko yani yavuze byagenze ku bantu benshi muri iryo hinga rya mbere riheze mugafata umwanya mukavuga muti reka tumanze tubihereke gatoya turetse n'icyo cyo kuvuga ati reka dufate akaruhuko turagaruka tubisubireho tumaze kumva tumeze neza mu mutwe hariho kandi n'ukuntu ushobora kuvuga uti k'umwana yicaye imbere ya ordinateri umwarimu wiwe ariko aramufasha ariko aragerageza gukurikirana reka umuha uwo mwanya akurikirane niba abona ati bibaye byinshi ariko arasamara cyangwa iki ukaba ubona muri uwo mwanya ntushobora kumufasha ntacyo ushobora kumufasha biruta kumubanza ukamureka ukabandanya ibyo uri kurakora muri uwo mwanya biruta yuko mujya mu yindi ngwano yo kuvuga ati kurikirana ubunyene uko biriko biragenda kuko ivyo bintu bariko bariga baranabifata barabirikodinga mu buryo ushobora kuvuga uti murashobora kumpa ibyo mwize ejo muri wikendi je n'umwana wanje tukaraba ukuntu twobisubiramwo mu mwanya wacu witonze twebwe nyene dushobora kuvuga ati turabe iyo iyo videwo bamaze isaha biga canke iyo izo materials bamaze isaha canke iminota mirongo itatu bari kwiga dufate akanya kacu ko ku mugoroba canke muri weekend tubisubiremo mu buryo turaba kugira turabe ko umwana koko yabitahuye oriyani mu gusoza nezi yavuze ko ni iminsi igoye cyane usibye ko igoye ku bana n'amashuri n'uburyo bakurikirana ayo masomo hari amakuru amaze iminsi asohoka avuga ko no mu miryango ahubwo iyo gahunda yaguma mu rugo ikomeje guteza ibibazo abantu ntibari bamenyeranye kumarana igihe kinini cyane bari kumwe nk'ibyo bibazo muri make ukurikirana biri mu miryango muri iyi minsi hariyo wasangiza bumva ijwi rya amerika muri aka kanya mbere y'uko dusoza urakoze cyane ahubwo kuri icyo kibazo kuko twavuze abana cyane ntitwavuze ababyeyi mugana nabyo nyine urakoze kuri icyo kibazo mu minota mike navuga yuko ni ukuri ikiyago kirakomeye cyane kuko abahora badahura cyane amasaha menshi ku munsi basa n'abantu batari bazinanye ubu unye bisaba yuko mumenyana mukihanganirana mukaganira mukiga kumenyana gushasha cyane cyane nko ku bakenyezi je nkunda kuganira n'abakenyezi kandi nkunda kugira ibiganiro nabo nobahanura n'ukuri kuja hamwe mukaganira ibibazo mufise muri iki gihe cyaguma muhira muganire nk'abakenyezi muje hamwe haba no gutelefonana bishobotse muganire haba ari mu kibano muri quartier muganire muvugane ibibazo n'ibi dufise nitwobikemura gute ikiyago ni ikintu gikomeye cyane hama cyane cyane no ku ngo umugabo n'umugore ni ukuri guma mu rugo yaratumye mumenyana ukundi gushasha mugerageze muze murakemura ibibazo biciye mu kiyago kuko kwirigwana no kuba muri kumwe umwanya muremure bizana ibibazo byinshi bizana umwe arumva yashishwe yakumva umengo aha hantu uje ndakeneye kugenda nyine ndahave aba bantu barandambiye ugasanga urarushe mu mutwe ariko neza hari icyo wakongeraho kiretse n'ikiganiro ikiganiro kirakomeye rwose kiragira icyo gifashije ariko kandi nko mu gihe bishobotse nk'ubu twebwe mu muryango wubaka ikintu tumaze igihe dukora ni uko tuzi ko mu kazi turaremerewe mu mashuri hariho byinshi abana bakeneye kwiga hariho umwanya wafatiwe umuryango gusa atari n'umwanya wo kurya ngo dusangirire hamwe hariho uwundi mwanya wo gukina abana bakavuga ati uno munsi tugomba gukina iki jewe n'umugabo wanjye tukaba tuzi ko ari icyo kintu nyine turi bukine ugafata uwo mwanya ibindi bintu byose ugasa nk'ububyibagiye kuko uwo mwanya twasanze udufasha turetse no gukonekita n'abana twebwe natwe tukaronka umwanya wo gutwenga utuntu abana bagira ugasanga uko muri uko gutwenga muri uko gukina uribagiye ibindi bintu byari biremereye mu mutwe hanyuma aho bishobotse naho hariho hamwe hamwe usanga ku murango abantu bashobora gusohoka bakagenda kuri parike ukarondera ahantu hari abantu hatari abantu benshi hariho aho usanga abana bashobora gukina ati abandi bantu benshi bahari ukarondera akanya na gatoya naho ho bari mwe kwiyinga mugasohoka mukagenda kurondera ako ga fresh air nk'uko tukita akayaga mugahema akayaga ko hanze kugira muruhuke muri uyu mwanya ikiganiro kirakenewe gukina birakenewe waba ukuze waba umwana kuko biraremera kugumana kuguma mu mpira mwese mubona umuntu ashoboye iby'iwiwe ariko arakora iby'iwiwe abana bakeneye kugira ibintu byinshi hanyuma kandi abantu bagiranira ukwihangana buri muryango urondera icyo kintu wumva kiboroheye gituma bagira umunezero naho bokigira rimwe ku inga naho bokigira kangahe mugabo akakigira kugira ngo bashobore kuronka ako karyo ko kuba hamwe nk'umuryango no kwiyumvirana ibyo abandi mu muryango bakeneye ndibaza ko icyo kintu cyofasha rwose kuko njye ndabona ko natwe twacu cyadufashije neza ya munezero tuvuganye uri mu mujyi wa baltimore muri leta ya maryland ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi rya amerika kugira ngo tuganire mwakoze cyane kuntumira cyari ikiganiro cyiza kandi gikenewe oriyani itanga ishaka ni mugenzi wanjye dukorana nawe ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radiyo ukorera kugira ngo tuganire
cyane rwose edi urakoze nawe kuri mikoro rigewe edi rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu